Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanje Oriane itanga ishaka yo kubashikiriza amakuru. Ikaze mwese. Sentare y'Ubwongereza yatangaje ko umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kurungika mu Rwanda abasaba ubuhungiro udakurikije amategeko. Leta y'u Rwanda ntiyemera ibisiguro iyo sentare yatanze.
ni urubanza rwari hagati y'abareze guverinoma y'ubwongereza n'ubucamanza bw'ubwongereza gusa icyo u rwanda rutemeranywaho n'icyemezo ni ukuvuga yuko bimwe mu byashingiwe ari uko abahungira mu rwanda cyangwa se abazanwa mu rwanda nk'abimukira cyangwa nk'impunzi bahagirira umutekano muke
uyu ni cegera cy'umuvugizi wa leta y'u rwanda alain mukurarinda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden na perezida w'ubushinwa xi jinping barabonana uyu munsi ku wa gatatu mu nama itegekanijwe mu gisagara cya san francisco muri leta ya california abasirikare ba israel binjiye mu bitaro byo mu ntara ya gaza bariko bararondera aho abagwanyi bo mu muhari hamas binyegeje duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden na perezida w'ubushinwa xi jinping barabonana uyu munsi wa gatatu mu nama itegekanijwe mu gisagara cya san francisco muri leta ya california ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu temistokle mutijima mu byo aba bakuru b'ibihugu baganiraho nk'uko abateguye umubonano babitangaje harimo ibibazo bitandukanye bihanze ibihugu byombi ndetse n'isi iki kiganiro cy'imbonankubone kiraba mu gihe hari inama y'ibihugu bihuriye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bikora ku nyanja ya pasifika apec irimo kubera i san francisco muri leta ya california perezida biden na shi ntibaherukaga kuvugana imbonankubone kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize ubwo bahuraga igihe habaga inama y'ibihugu makumyabiri bikize ku isi G20 yaberaga i Bali muri indoneziya kandi kuva icyo gihe habaye byinshi mu kongera imbaraga hagati y'ibihugu by'ibihangange zirimo izishingiye ku bucuruzi n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu nubwo ntawiteze ko hari imyanzuro yumvikanyweho hivamo muri uku guhura abasesenguzi bavuga ko intego nyamukuru ari ukongera gushimangira ubushake bwo kongera gusubiza mu buryo umubano wa amerika n'ubushinwa no gushyiraho urufatiro rw'ubufatanye bwubaka bw'ahazaza na cyane cyane ku bibazo bikomeye byugarije isi nk'icyo mu burasirazuba bwo hagati n'icya ukraine minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa yatangaje ko perezida shi azitabira inama y'umuryango apec ku butumire bwa perezida biden iyi nama iraba kugeza kuwa gatandatu w'iki cyumweru
tubandanye ku makuru avuga hirya no hino ku isi abasirikare ba israel binjiye mu bitaro byo mu ntara ya gaza bariko bararondera aho abagwanyi bo mu muhari wa hamas binyegeje inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukankusi kuri iyi nkuru mu itangazo cyasohoye igisirikare cya isiraheli idf cyavuze ko gishingiye ku makuru y'ubutasi n'ubwihutirwe bw'icyo gikorwa cyakoze ibitero bya gisirikare ku mutwe wa hamasi mu gace runaka k'ibitaro bya shifa icyo gisirikare kandi cyahamagariye abarwanyi ba hamasi gushyira intwaro hasi bakitanga idf yavuze ko mu ngabo zacyo harimo amatsinda y'abaganga n'abavuga icyarabu bahawe amahugurwa yihariye abategurira gukorera ahantu nk'aha hagoye hagamijwe kutagira ikibi kiba ku basivili icyo gisirikare kandi cyatangaje ko cyatanze imashini zifasha abana bavutse imburagihe ibiribwa by'abana n'inkunga y'imiti kuri ibyo bitaro dr munir al bursh umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubuzima ya gaza yabwiye televiziyo al jazeera ko ingabo za isiraheli zateye igice cy'uburengerazuba cy'inyubako z'ibyo bitaro mbere leta zunze ubumwe za amerika yashyigikiye ibitangazwa na isiraheli ko hamas irimo gukoresha ibitaro nk'ahantu ho guhisha abarwanyi bayo isiraheli ivuga ko by'umwihariko mu bitaro bya shifa harimo ibirindiro hamas iteguriramo ibitero isiraheli ntiyatanze amafoto cyangwa videwo bigaragaza ibyo ivuga ku barwanyi ba hamas muri shifa nubwo yagiye isangiza amashusho y'abo barwanyi bakorera mu duce dutuwemo n'abaturage ndetse banashinga imbunda zirasa bombe hafi y'amashuri n'imisigiti hamas n'ibitaro bya shifa bahakana ibyo birego uyu mutwe wa hamas uvuga ko abarwayi bagera kuri magana atandatu na mirongo itanu ndetse n'abasivili bari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi birindwi b'abanyapalestina bacumbitse mu mbuga z'ibyo bitaro
barakoze bagenzi bacu badushikirije inkuru ya mbere yari nk'uko mwabyumvise mugenzi wacu eugene mukankusi ya kabiri temistokle mutijima ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini sentare nkuru y'ubwongereza yatangaje ko umugambi wa leta y'ubwongereza wo kurungika mu rwanda abasaba ubuhungiro udakurikije amategeko umucamanza lord reed lord reed perezida w'iyo sentare yavuze ko abasaba ubuhungiro baramutse barungitswe mu rwanda bashobora gusubizwa mu bihugu baje bahunga mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na alain mu kurarinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u rwanda hatangura avuga uko bakiriye ico cemezo ca sentare guverinoma y'u rwanda yubaha ibyemezo by'inkiko cyane cyane iyo niyo ari ibyemezo mu rwego rwa nyuma ariko ahangaha twakwibutsa yuko idosiye ijya gutangira ntabwo ari u rwanda rwasabye ko amasezerano abaho guverinoma y'ubwongereza yarabisabye u rwanda rurabisuzuma rurayemera tunibutsa kandi yuko no mu nkiko ntabwo ari guverinoma y'u rwanda yari ihari ntiyigeze iba nk'umuburanyi yaba umuburanyi cyangwa se umutangabuhamya cyangwa umutangamakuru ni urubanza rwari hagati y'abarize guverinoma y'ubwongereza n'ubucamanza bw'ubwongereza gusa icyo u rwanda ruvuga rutemeranywaho n'icyemezo ni ukuvuga yuko bimwe mu byashingiwe ari uko abahungira mu rwanda cyangwa se abazanwa mu rwanda nk'abimukira cyangwa nk'impunzi bahagirira umutekano muke muri ubu buryo bwo kuvuga yuko ngo basubizwa mu bihugu baturutsemo ibyo ngibyo rwose u rwanda ntabwo rubyemera runibutse yuko uyu munsi mu rwanda hari impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo itatu zibaho mu buryo guverinoma zifasha ifatanyije n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi tuributsa ko twakiriye abimukira bavuye muri libiya abo bimukira mirongo icyenda mirongo icyenda na gatanu ku ijana barangije kujya mu bindi bihugu mu nzira zemewe n'amategeko ndetse bajya muri ibyo bihugu by'i burayi ko uyu munsi twakiriye aba aba abakobwa bavuye muri afghanistan ntawe uyobewe uko igitsina gore gifashwe hariya barahari nta kibazo bafite kandi nanone kuba abantu bakwirukanwa cyangwa basubizwa mu bihugu bavuyemo ari ubwongereza burabikora ari amerika irabikora ari abafaransa babikora ahubwo wavuga uti abo bantu birukanwa bate kuba ibindi bihugu bibikora u rwanda rukaba rwabikora rugendeye ku mategeko ni ikihe kibazo ariko urukiko rw'ikirenga cyane cyane rwashingiye ku ngingo y'abimukira boherejwe mu rwanda bavuye muri isirayeli ngo baza koherezwa mu kindi gihugu iyo ngingo yo murayivugaho iki none se urwo rukiko rwarahagurutse rusuzuma impamvu abo bantu boherejwe mu kindi gihugu ko aribyo navugaga u rwanda ntabwo ari umuburanyi ariko nta n'icyababuzaga kuza mu rwanda kureba uko impamvu abo bantu boherejwe nta cyababuzaga guhamagara guverinoma y'u rwanda nk'umuburanyi nk'umutangamakuru nk'umutangabuhamya bakavuga bati barabavugaho ibi ngibi ni mu bisobanure kandi noneho tuvuge ko n'abo bantu bagiye tutarebye n'impamvu bagiye ni wo muco wo mu rwanda ushobora gufata kesi imwe cyangwa ikibazo kimwe ukakigira rusange niba ari uwo muco wo mu rwanda niba bivuga bavuga bati abantu mirongo icyenda n'icyenda ku ijana iyo bavuye iyo baje mu rwanda ari abimukira cyangwa se ari impunzi barirukanwa aho ngaho byaba ari ikibazo kuba rero ugendera ku kintu kimwe utaranafashe ingamba zose zo kukigenzura navuga ko ahubwo ibyo ngibyo ari agahomamunwa kuzana ababimukira n'impunzi mu rwanda ni ibintu byari bimaze iminsi byitegurwa aho ngaho mu rwanda hariteguwe amahoteli yari ahari aho bazakirirwa aho bazakinira aho bazaba mbese ibyo bikorwa byose byari byarateganijwe kugira ngo bibakire bizakora iki nta gihombo kirimo nta gihombo kirimo nta gihombo kirimo kuko nk'uko abantu bakomeje kubivuga bamwe banenga abandi bagira icyo bavugaho niba inzu yarubatswe yari igenewe kwakira abimukira iyo gahunda ikaba itakibaye uretse ko nabonye na minisitiri w'intebe w'ubwongereza yandika yuko niba hari ibigomba gukosorwa bizakosorwa cyangwa niba hari ikindi cyakorwa kizakorwa kugira ngo gahunda yongere ibyutswe ntabwo inzu yabura ikindi ikoreshwa kandi byongere byibukiranywe byibutswe yuko iyi gahunda ari uko abo banyamahanga bari kuza mu rwanda bagombaga kwinjira mu buzima busanzwe bakabana n'abanyarwanda ntabwo ari abantu bari kuzajya kuba ahandi ahantu habo ntabwo uzajya gusenya amazu ngo ni uko gahunda itashobotse kandi yakugira ikindi gikorwa akoreshwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr niryo ryagaragaye cyane risaba yuko izo mpunzi zitakoherezwa mu rwanda ibyo byo murabivugaho iki icyo nabivugaho ni uko hari ibyo bagaragaje bigomba kuba byakosorwa niba rero baragaragaje ko hari ibigomba kuba byakosorwa nta gitangaza kirimo nk'abantu basanzwe bakorana n'u rwanda imyaka n'imyaka ibyo bintu byakosorwa ntabwo bigeze bavuga bati turanze burundu n'iyo mwakosora akabazo kari aha n'ahangaha ntabwo abantu bashobora kuza mu rwanda ibyo ngibyo rero niba byakosorwa amategeko afite uburyo atorwa afite abayatora niba hari inenge bagaragaje iyo nenge yavaho ntabwo ari cyo gikwiye gushingirwaho uvuga ngo kubera ko hari inenge runaka hari ikintu runaka nticyakorwa ahubwo ni na byiza kuba bakigaragaje ahubwo igitangaje ahubwo umuntu yabona ati kuki batanabivuze mbere ko n'ubundi basanzwe bakorana na guverinoma y'u rwanda bavuga ati nimukosora aha n'aha n'aha ariko ibyo ngibyo nta mpungenge biteye nta kibazo biteye nta n'icyo byahindura mu imikoranire hagati ya hcr na guverinoma y'u rwanda kuko nk'uko nabikubwiye n'uyu munsi bafatanyije kwita ku mpunzi zirenze ibihumbi ijana na mirongo itatu ziri hano ku butaka bw'u rwanda
mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'akakanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe tukiri kuri iyi nkuru nyine mugenzi wacu veniste nshimiyimana yavuganye kandi na prudensienne seaworld ayobora ishyirahamwe pax riharanira amahoro mu karere k'ibiyaga binini ari mu bwongereza madame prudensienne seaworld ni umwe mu bantu bari barwanije uwo mugambi ngo ntushigwe mu bikorwa atangura avuga uko yakiriye icyemezo cya sentare y'ubwongereza icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyanshimishije nk'uko nabihagurukiye ko kiriya cyemezo kitagombaga gukorwa ngo bajyane ziriya mpunzi mu rwanda mbanje kubwira ko ndi umunyarwandakazi wavukiye mu rwanda nkarukuriramo nkagira ibibazo bya jenoside nkabamba hano mu bwongereza ko nkunda igihugu cyanjye nkunda na guverinoma ariko ntemera amakosa akorwa kiriya cyemezo ntabwo ngewe nigeze nkishimira kubera ko cyari icyemezo kibangamira uburenganzira bwa muntu kujyana impunzi zivuye ahandi mu gihugu igihugu cyacu kitarashobora gucyura impunzi dufite hanze abanyarwanda bamwe bakurikirwa hanze bakicwa abari mu gihugu basenyerwa amazu batwarwa ibyabo ntibabisubizwe icyo cyemezo ntabwo cyashimishije kuko ngewe icyo ndeba ni umunyarwanda ubabara nk'uko n'ababaye ntashaka ko azongera kubabara ariko prudensienne wowe urareba umunyarwanda umwe ukareka undi kohereza ziriya mpunzi n'abimukira mu rwanda hari icyo byari kuzamara u rwanda mu rwego rw'ubukungu mu rwego rw'ubusabane kubana kw'abantu baturutse ahandi mu bindi bihugu ukongera umuco uvuye ahandi ku wacu no kugira ubumuntu muri rusange kuki ureba ikintu kimwe ntubone ibindi ntabwo umuco uturuka ahandi tuzawigira kuri izo mpunzi ziturutse muri ibyo bihugu nyakubahwa perezida wa repubulika we yivuga ko bafite demokarasi ibareba ubwabo n'uburenganzira bwa muntu bw'u rwanda rwonyine badashaka kurebera ku buvuye ahandi sinibaza rero impamvu bashaka ku kugira uburenganzira bwa muntu barebeye kuri izo mpunzi nk'aho barebeye byibura ku bantu bandi batuye no mu bihugu byabo berekana ko ko uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa nk'urugero nk'abaturage bo muri iki gihugu cy'ubwongereza cy'inshuti y'u rwanda ubona ko uburenganzira bw'abantu bwubahirizwa warabirebye ejo bundi uriya mu minisitiri wagiye kwifotozanya n'abariya bategetsi b'u rwanda ngo barubakire impunzi amagambo yavuze arwanya abantu bakora imyigaragambyo bavugira palestina amagambo yavuze ari amwe mu yamukuye ku butegetsi so hari ibindi bintu abanyarwanda guverinoma y'u rwanda n'abanyarwanda bagombye kwigiraho bitari byo kuzana impunzi ubwacu bavuga ko mu gihugu dufite abaturage benshi sinibaza hari amagambo nyakubahwa umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda yigeze kuvuga avuga ko izo mpunzi ngo zizaza zikaza ngo zizanye amajyambere zikaza zigakora zigakora tereningi sinibaza impamvu bata bataha inyigisho ngo bashake n'amafaranga baha inyigisho abanyarwanda batuye mu gihugu aho kurindira impunzi ngo zizaze kubaka igihugu hari abanyamahanga benshi baza gutura mu gihugu batari impunzi bakaza bakubaka igihugu bakaza bakazana amajyambere zeyaforo natwe abanyarwanda turi hanze biturwanya kubera ko tuvuga ibitagenda nibareke tujye kubaka igihugu cyacu batarindiriye impunzi zizanywe tutazi aho zivuye puridansiyo siwedi urambwira yuko uri umunyarwanda ukunda u rwanda ariko utifuza yuko izo mpunzi zitajya mu rwanda abo bimukira warababonye bamwe mwahuriye aho ngaho ku rukiko rw'ikirenga ndetse no ku zindi nkiko zagiye zisuzuma kino kibazo icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga bacyakiriye bate babyishimiye cyane kuko abo ngabo uvuga ahubwo nagiye no mu myigaragambyo twigaragambya kugira ngo batazabazana mu rwanda abantu bahungiye hano bashaka kuba muri iki gihugu ntabwo bahungiye ntabwo bashakaga kugira ngo baze mu rwanda iyo bashaka guhungira mu rwanda baba baragiye mu rwanda ntabwo baba baraje hano abantu bakumva muri kano kanya hari bamwe bari bukumve n'abatari bukumve bamwe bari buguhe izina hari na bamwe bashobora gucikwa bakakwita bangamwabo ababivuga batyo wabasubiza iki ababivuga batyo jyewe nemera uburenganzira bw'umuntu ko ashobora kuvuga ibyo atekereza jyewe rero nkunda bacu nkunda bacu kuko ikintu cyose kitazaha uburenganzira umunyarwanda aho ariho hose nzakirwanya icyo kintu nacyo bagomba kukimenya yuko yuko guhora ucana umuriro mu bantu wangisha abandi abantu nacyo ntabwo tubishaka nkunda abanyarwanda nzabarwanira aho bazava bakagera nta bwoko ndeba umunyarwanda wese agomba kugira amahoro dansiyene siwodi uyobora umuryango pakishe uharanira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe venusiti kuntumira
ibiganiro n'amakuru y'ijwi ry'amerika birabandanya ubu muri ko murumviza radiyo ijwi ry'amerika mugiye kumva ikiganiro bungabunga ubuzima mutegurirwa kandi mushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi gucura ku mugore bita menopause akenshi bijyana no gushyuhirana kubira ibyuya mu ijoro ihindagurika ry'ibyiyumvo ndetse n'impinduka mu mihango ngarukakwezi gucura ni igihe kibaho mu bijyanye n'imiterere y'umubiri kirangwa n'igabanuka ry'ibipimo by'imisemburo ya esitorogene na progesterone ubusanzwe gucura biza abagore bagejeje ku myaka iri hagati ya mirongo ine n'itanu na mirongo itanu n'itanu kandi nibyo bisoza imyaka y'uburumbuke y'umugore waba warumvise ijambo andropose ibyo bakunze kwita gucura kw'abagabo andropose ni impinduka zitazwi cyane ariko zibaho ku bagabo mu bijyanye n'imisemburo ndetse no mu mibereho myiza yo mu mubiri nk'uko ikigo Mayo Clinic cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kibitangaza andropose ubusanzwe itangira abagabo bagejeje ku myaka iri hagati ya mirongo ine na mirongo itanu kandi izana n'igabanuka rya gahoro gahoro ry'ikigero cy'umusemburo wa testosterone ibimenyetso byayo birimo umunaniro kugabanuka k'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ihindagurika ry'ibyiyumvo ndetse n'impinduka mu mikorere y'ibigize umubiri urwo rugendo rw'impinduka mu mikorere y'umubiri zizanwa n'ikigero cyo gucura haba ku bagore no ku bagabo nubwo ari karemano ruzana n'ibibazo bitandukanye haba inyuma ku mubiri no mu marangamutima umunyamakuru emmanuel Jules tap yaganiriye n'umugore umwe ndetse n'umugabo bo muri kameruni ku buryo barimo kubana n'izi mpinduka z'imisemburo y'umubiri mirabel dehi arava ku isoko aho yari yagiye kurangura imyenda y'abagore yo gucuruza mu giturage cy'iwabo uyu mukecuru w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko avuga ko gucura ntacyo byamuhinduyeho
nakongera ngashaka hari benshi bantereta nubwo mfite iyi minkanyari nta cyahindutse muri njye hari n'uherutse kunsaba ko twashyingiranwa ariko naramuhakaniye kubera ko dufite ibibazo iyo hari ugerageje kundeshya numva asa nk'ukimeze neza ku myaka mirongo itanu uyu mubyeyi wahoze akora kuri hoteli yisanze ubuzima bwe nk'umugore buhindutse kubera gucura umunsi umwe mvuye ku kazi ndava cyane kuva uwo munsi imihango yanjye yarahagaze kugeza na n'ubu dehi avuga ko izi mpinduka mu mubiri we zagenze neza
sinigeze ntekereza kujya kwa muganga ariko iyo kuva biza gukomeza kugeza ku munsi ukurikiyeho nari kujyayo kubera ko byahagaze numvise ko ari igihe cyo gucura kigeze biza mu ntekerezo ntibikunze kwitabwaho ariko abagabo nabo bahura n'impinduka nk'izo mu misemburo ku myaka mirongo itanu n'itanu uyu wahoze ari umukozi wa gari ya moshi ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru yabonye ibimenyetso bya mbere bya andropose ariyo bajya bita ugucura kw'abagabo
nyuma yo kubona ibimenyetso bya mbere naganiriye na muganga wanjye ku kazi kuko icyo gihe nari nkikorera kompanyi ya gari ya moshi muganga yambwiye ko ari ibisanzwe yansobanuriye ko ingingo z'umubiri zitwara nk'igihe unaniwe nyuma y'urugendo kubera ko mu myaka runaka imyanya ndangagitsina y'umugabo iba ishobora kuruhuka akanya gato ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika cyita ku buzima gisobanura andropose nk'impinduka zijyana n'igabanuka ry'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa se igabanuka rikabije ry'imimerere myiza rusange y'umubiri rijyana n'igabanuka ry'ikigero cy'umusemburo wa testosterone mu basaza ku myaka mirongo itandatu n'irindwi ariko njoke we aracyafite ubushake bw'imibonano mpuzabitsina
ndetse n'ubu ndacyafite ubushake bw'imibonano ubushake bushira iyo wapfuye eh, yewe n'ubu hagize niko bimeze icyakora mu ntangiriro za anthropose njoke n'umufasha we byabaye ngombwa ko babiganiraho
buri mugore aba azi umugabo we igihe akanyabugabo kagabanukaga yarabyumvise ndetse yanambajije uko byangendekeye avuga ko mbere nahoranaga akabaraga cyane mu mibonano ariko ubu byagabanutse nubwo biruko ariko njoke yanitabaje ubuvuzi gakondo
nagiye mu giturage nkoresha isuku yo mu mara kuko bamwe mu bajyanama banjye yari yambwiye ko igabanuka ry'akanyabugabo riterwa n'imyanda iba yabaye myinshi mu rukenyerero nagiye kwisukuza kandi n'ubu ndacyakomeje kujyayo rimwe na rimwe hina njoke impinduka z'imisemburo bagize ziratandukanye
kuri njye nta bibazo nagize mu mubiri wanjye wagumye kumera neza byasaga nk'aho nkiri mu myaka mirongo itatu n'ubu nta kibazo numva mfite
iyo ufite umugore ukaba uri umugabo ukwiye iryo zina rya kigabo birakubangamira iyo ushonje aho kuvuga ugomba kurya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ntiburangira kandi bugomba guhazwa
muganga habutamu adero yigisha amasomo ku bijyanye n'umuyoboro w'inkari n'imikorere yawo kuri kaminuza ya addis abeba muri etiyopiya aradusobanurira byinshi ku gucura kw'abagabo andropoze
ubusanzwe ku bagabo hari igihe cyagenwe ikigero cy'imisemburo ya testosterone gitangira kugenda kigabanuka uko imyaka ishira icyo gihe ni uguhera ku myaka nka mirongo itatu iyo icyo gihe kigeze buri mwaka haba igabanuka rya rimwe ku ijana rya testosterone kandi biba hafi kuri buri muntu rero uko umuntu akura haba igabanuka ariko kandi bitandukanye no gucura kw'abagore byo biri rusange biba kuri buri mugore ikindi nanone mu buzima bw'umugore hari igihe kizwi aba azagera agacura rero ni ikintu nk'icyo kibaho ku bijyanye na andropose si uko bimeze yo ishobora kutaba ku bantu bose kandi yo iza gahoro gahoro uko uwo musemburo wa testosterone ugenda ugabanuka abagabo baba bazageraho bakagaragaza ibimenyetso kandi ibyo bimenyetso nabyo bisa nk'aho binyuranye ikindi hari impamvu zishobora gutuma umugabo yazagira andropose izo ni nk'abagabo bafite umubyibuho ukabije abanywa itabi abadakora siporo cyo kimwe n'abafite indwara zidakira abo bose ibyago byo kujya muri andropose biriyongera ku bijyanye n'ibimenyetso bijyana n'igabanuka rya testosterone ubusanzwe testosterone ni umusemburo wa kigabo umubiri w'umuntu w'igitsina gabo utangira kuvubura kuva mu bwana rero iyo habayeho ikinyuranyo mu ngano ya testosterone hari ibimenyetso binyuranye byigaragaza dutangiriye ku biri rusange ni ibyerekeranye n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina aho haba igabanuka ry'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ukagira umurego w'igitsina gabo nabyo bikagabanuka cyangwa ugasanga ntibikibaho wenda nk'umurego wa mu gitondo ibikunze kuba ibyo rero ni ibimenyetso byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina ku muntu ugaragaje ibyo bimenyetso ikintu cya mbere yakora ni ukuza tukamufata ibipimo birimo icyitwa serap ari byo gupima ikigero cy'umusemburo wa testosterone iri mu maraso ye rero umurwayi aba agomba gukorerwa ibizamini binyuranye kugira ngo bikureho urujijo mu gihe byemejwe ko ikibazo afite ari igabanuka cyangwa ibura rya testosterone gusa hari imiti yongera umusemburo wa testosterone inyuranye nk'uwitwa patch ushobora gukoreshwa ku bice binyuranye by'umubiri hari kandi undi muti ushobora gukoreshwa ku mubiri no mu mazuru
gucura kw'abagore menopause ndetse n'ukw'abagabo andropause ni ibyiciro bibiri by'ingenzi mu buzima bw'abagore n'abagabo uko bagenda basaza nubwo menopause ari byo gucura kw'abagore byo bikunze kumvikana kenshi andropause ari byo gucura kw'abagabo byo ntabwo bizwi n'abantu benshi twabajije bamwe mu badukurikira ijoshe muri nigeria niba baba barigeze kumva uku gucura kw'abagabo cyangwa se niba baba barigeze kubona bimwe mu bimenyetso byabyo dore ibyo basubije
mvugishije ukuri sinigeze ntekereza ko abagabo bashobora guhagarika kurumbuka gutyo twakuze tuzi ko abagore aribo bageze igihe ntibongere kubyara mu gihe abagabo bo twari tuzi ko ari ubuziraherezo ushobora kuba ugejeje ku myaka mirongo inani n'ubundi ukabyara sinigeze ntekereza ko ku bagabo bishobora guhagarara cyangwa se bagira ibyo bya andropose Well, nobody have been, we have never heard anybody talking about it. Uh, it's, it's always...
sinari bwigere numva hari ubivugaho ibyo bireba umugore abantu bategereza ko umugore agera mu gihe cyo gucura ariko sindumva hari umugabo utegereje kujya muri andropose yego biragoye cyane sindi umugabo rero sinzi uko nabikerereza ariko gishobora kuba ari nk'ikintu cyenda kuba ikibazo cyo mu kigero gisatira izabukuru Men are always active. It doesn't matter whether he's 88 years or...
ni ubwa mbere numvise iryo jambo anthropose abagabo bahorana akabaraga ntacyo bitwara yaba afite imyaka mirongo inani n'umunani cyangwa makumyabiri n'ibiri abagabo bahorana akanyabugabo sindigera numva bavuga ko hari igihe umugabo agera akaba atabasha gutera inda rero sintekereza ko abagabo ako karuhuko bakagira Uh, well, I'm, I'm hearing it for the first time, but you know, I, I studied biological science in the university, but I, yego ni ubwa mbere mbyumvise ariko urumva nize amasomo y'ibinyabuzima muri kaminuza ariko nshobora kumva icyo andropose bivuze bisobanuye igihe imisemburo ituma umugabo ashaka gukora imibonano mpuzabitsina igabanuka cyangwa se umubiri ukarekeraho kuvubura iyo misemburo nicyo bivuze
kuri njye ibyo biratangaje kubera ko ibyo nzi ni ugucura kw'abagore ari byo igihe umugore aba yararenze ikigero cy'imyaka yo gutwita ariko ubwo ku bagabo reka mvuge ko ari igihe umugabo agera akaba ikiremba
kubimukira benshi kumenya icyongereza cyo gukoresha mu buzima bwa buri munsi ntibisobanuye ko bumva bisanzuye neza ahantu hose nko mu biro by'abaganga aha niho abasemuzi mu by'ubuvuzi bagira uruhare rukomeye ariko kandi kugera kubara abanyamwuga ntibyorohera benshi mu banyamerika bakomoka muri aziya n'imiryango myinshi yo mu birwa byo mu nyanja ya pasifika
mu gace ka chinatown san francisco beyawang acuruza imirimbo n'ibindi bicuruzwa by'abashinwa nk'uko yamye abikora kuva mu myaka mirongo itatu ishize mu iduka rye atondeka amagambo y'icyongereza yamworoheye nk'utondeka amasaro ku rudodo ariko hanze biratandukanye ndetse no kuri gahunda zisanzwe zo guhura na muganga yiyumva nk'umunyamahanga aha rero beyabura uko agiye asaba umusemuzi akavuga mu rurimi kavukire rwe rw'igishinwa ni ngombwa kugira umuntu ubasha kunsemurira uko ngiye kuri gahunda ya muganga muganga amitang ni umuyobozi wa serivisi ishinzwe ubuzima bw'abimukira muri iki kigo avuga ko gusuzumira no kuvurira indwara ya hepatite ndetse n'ibindi bibazo rusange by'ubuzima hano bigabanya ibyago by'abarwayi bananirwa kwisuzumisha ku baganga b'inzobere kubera imbogamizi z'ururimi ni ingenzi cyane ko duhugura abakozi bacu mu kubyitaho mu buvuzi bw'ibanze ntibirindire ko tubohereza ku nzobere buri uko baje kuko biri rusange benshi mu barwayi bivuza muri iki kigo ni abanyamerika bakomoka mu bushinwa
tubasha no gusesengura neza wenda impamvu zabatera kugononwa cyangwa gusobanukirwa imwe mu migenzo ishingiye ku muco yabatera wenda kudashaka gukoresha uyu muti cyangwa se ubwoba bagirira ingaruka zawo cyangwa impungenge bafitiye urukingo ubusanzwe iyo abaganga n'abaforomo batabasha kuvuga ururimi umurwayi avuga bakoresha kamwe muri utu dukoresho tubahuza n'abasemuzi ariko umurongo wa telefone ishobora kuvaho bigatinda ko abasemuzi bongera kugaruka ku murongo bigatwara igihe kirekire kurenza icyagenwe niyo mpamvu uburyo bwiza ari ukuba uri kumwe n'umusemuzi n'umuganga imbonankubone ali wong ni umusemuzi ku bitaro bya uc san francisco kandi afite impamyabushobozi mu kimandaline n'igikantone n'indimi z'abashinwa
rero ngiye kubanza kureba mu matwi yawe uyu munsi arimo gufasha umurwayi uvuga igikantone kubona ubufasha bushya bwo kumva kubera ko iyo ururimi rutakiri imbogamizi abaganga babasha kwita ku kazi kabo k'ibanze ari byo kwita ku barwayi
mwakoze mwese kudukurikira muri kiganiro bungabunga ubuzima ku makuru agezweho mugumane n'ijwi ry'amerika umuyoboro wa interineti wa eshatu akadomo radiyacu vewa akadomo komu mwanadusanga no kuri facebook na youtube no ku rubuga x rwahoze rwitwa twitter kuri voa radiyo yacu ikiganiro cyacu cya none ntaha tugisoreje mukomeze kugubwa neza muharanira kandi ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze harakoze mugenzi wacu eugene mukankusi kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye harakoze na taha bari muri kumwe na oriyani itanga ishaka